iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri studio cumi n'indwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC nanjye ndabaramukije mbaha ikaze mu biganiro byacu byo ku mugoroba ubu ni saa moya n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi koze ni ikizaba ibindi bipapuro harimo ibyo ubwiza kujya kurondera mu butegetsi ibyo rero turibaza ko bishobora gucereza rero ibintu jenoside amategeko ibyo bisabwa biri mu itegeko rigenga amatora niko bitegekanijwe abo ni prosper ntawugwamiye umuvugizi wa seni umugwi ujejwe gutunganya amatora mu burundi na agato gwasa harongoye urundi ruhande rw'umugambwe fnr mu burundi bavuga ku vyerekeye ukuntu amatora ariko ari- arategurwa mu gihugu c'uburundi inkuru zivugwa hirya no hino ku isi turazitangurira ko mugume ku maradiyo yanyu dutangure amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu burundi kuri uno munsi wa kane uruhagarara n'ubwicanyi burabandanya kwibonekeza mu burundi aho abanyagihugu babandanya kugira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca gatatu ca Perez- perezida petero nkuru nziza hakaba hamaze no guhitanwa abantu bagera kuri batandatu muri iyo myiyerekano umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya afurika nawe akaba avuga ko atamutekano ukwiye uri mu gihugu kugira abanyagihugu bitabira amatora mu kwezi kuza mu ijambo yashikirije aho yari ari Addis Ababa Nkosazana Dlamini Zuma yavuze ko ishyirahamwe arongoye ritazorungika umugwi w'abahagarikira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba ku itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu mu Burundi avugana na televiziyo y'igihugu c'Ubushinwa yababwiye ko ibihe bitari vyiza mu Burundi kugira hatunganywe amatora abakurikiranira hafi imyerekano iriko iraba mu gihugu c'u Burundi n'abategetsi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho imbaba- im- imbabare ku isi Croix Rouge bamenyesha ko mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura habaye uruhagarara rukomeye aho abapolisi bariko bagerageza guhagarika itana mu mitwe ry'abashigikiye n'abadashigikiye umukuru w'igihugu ko yokwitoza ikindi kiringo ejo ku wa gatatu perezida petero nkurunziza yasohoye urwandiko ruvuga ko asubiriye kwizegwa agatorwa ikindi kiringo kizoba kibaye ikiringo ciwe ca nyuma muri urwo rwandiko yashikirije nkurunziza yasabye ko imyiyerekano yohagarikwa kugira amatora ategekanijwe kuba ku itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu abe mu mutekano abategetsi rero bo mu rwego rwo hejuru mu Burundi bari bijeje ko guverinoma ifite ubushake bwo kurekura abantu bigaragambyaga bafunze ibi ariko bikaba byakorwa hari uko ngo imyigaragambyo ihagaze mu rukiko kwa kabiri urukiko rwafashe icyemezo ruvuga ko perezida ashobora kwiyamamaza atarenze kuri manda ebyiri ntarengwa ziteganywa n'itegeko nshinga manda ya mbere ya bwana nkuru nziza nka perezida yavuye mu itora ry'inteko ishinga amategeko abashyigikiye perezida bakavuga ko hamaze kuyobora manda imwe yatorewe kandi ko ashobora kuba- ashobora kuba afite uburenganzira bwo kongera gutorwa urugomo mu burundi rwatumye abarundi byibura ibihumbi makumyabiri na bane bahungira mu rwanda kandi rwateje ubwoba bw'uko mu burundi hashobora kongera kuba intambara abantu babarirwa mu bihumbi magana atatu barishwe mu myaka cumi n'itatu y'ubushyamirane bwarangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu avugira muri kenya ku wa mbere sekreteri wa departoma ya leta muri amerika john kerry yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika ifite impungenge nyinshi ku cyemezo cya perezida w'u Burundi kerry avuga ko gitesha agaciro itegeko nshinga
imigwi y'ingenzi zigera ku ijana zigenda ziva mu gihugu cya somaliya misiri sudani niyo migwi y'abantu benshi baherutse gutabagwa n'igihugu cy'ubutaliyano bariko bagerageza gushika mu bihugu vya- vya buraya abategetsi b'ubutaliyano bamenyesha ko hari izindi ngenzi zirimo n'abana bato bato batari kumwe n'abavyeyi babo bashitse ku kivuko c'ubutaliyano ahitwa sisili ejo ku munsi wa gatatu igitigiri c'ingenzi nyinshi zirenga uru- zirengeye urugero zimaze imisi zifata ingendo zirimwo impanuka nyinshi kugira zishike mu bihugu vya buraya gu- gitumye hatangura ibiganiro bijanye n'uburyo bagiye kuza barahagarikwa perezida w'ubufaransa francois hollande avuga ko yipfuza ko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritegura itegeko ritanga uburenganzira bwo gusambura ubwato bukoreshwa n'abantu batabiha- batabi- batabirekuriwe n'amategeko kunguruza abantu benshi bagira ku bihumbi n'ibihumbi babakura muri afurika y'uburaruko babatwara i buraya yamara umukuru w'ishyirahamwe rijejwe gutabara imbabare kwa rouge mu butaliyano avuga ko gusambura ubwato butarapakira ingenzi ataco vyofasha kuko babona yuko ba nyene ubwo bwato boca barondera izindi nzira n'ibivuko bapakiriramwo abantu agatanga urugero rwo muri turkiya n'ibivuko bindi ku mazinga ari mu mabahari ari hafi ya mediterane
abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika na ba arabiya sawudite bemeranijwe gukomeza gushakisha agahenge muri yemeni aho imirwano y'abarwanyi b'abashiyite b'abahuthi yatumye abantu amagana n'amagana bahunga igihugu mu nama bagiranye n'abanyamakuru Iliad kuri uyu wa kane sekretari wa departoma ya leta muri amerika john kerry na mugenzi we minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa arabiya sawudite adel al jubier bavuze ko hari ibirimo gukorwa kugira ngo imirwano ihagarare muri yemeni bityo babashe kohereza iyo imfashanyo y'ubutabazi bavuze ko ihagarikwa ry'imirwano rishobora kuzongera gusabwa bitewe n'uko ibintu bizaba byifashe ku butaka buberaho iyo mirwano minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa arabiya sawudite yavuze ko atari yabonana ata- yari atarabonana n'abahuthi bikekwa ko baha- bahabwa inkunga na irani ku kibazo cyo kuba bashyigikira ihagarikwa ry'imirwano yavuze ko ibindi bisobanuro bishobora kuzaboneka muri iyi minsi iri imbere ku byerekeye iryo hagarikwa ry'imirwano rishobora kuba mu gihugu cyose cya yemen minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yatangaje urugaga rushya rwa guverinoma kandi yiteguye gutangira manda ya kane itarigeze ibaho nk'umuyobozi wa guverinoma minisitiri w'intebe benjamin netanyahu yatangaje guverinoma nshya nyuma y'ibyumweru birindwi agerageza kwiyumvikanaho bikaba bibaye kandi hasigaye amasaha atagera kuri abiri mbere y'uko igihe ntarengwa cyari cyatanzwe ngo kigere aho uwo murimo washoboraga gufatwa n'undi muntu wo mu nteko avuga ko azi neza ko nta muntu n'umwe watangajwe n'uko imishyikirano yafashe igihe n'impande zose ariko nta, ko nta n'umwe watangajwe n'uko iyo mishyikirano yarangiye igihe yavuze ko hashaka kurahiza guverinoma nshya mu cyumweru gitaha kandi yagaragaje ko afite icyizere cyo guha ingufu iyo guverinoma areshya andi mashyaka bwana netanyahu yatoranijwe kugira ngo ashyireho guverinoma itaha nyuma y'uko mu mezi atatu mu kwezi kwa gatatu ishyaka rikude ritsinze urugaga rw'amashyaka hatavuga rumwe n'ubutegetsi ruyobowe n'ishyaka ry'abakozi reba pari umuyobozi w'iryo shyaka hezake herzog yibuje- yibukije ko adashobora kujya mu rugaga rushya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi ni gahunda ya radiyo yacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm 104 n'ibice bitatu i kigali mu burundi ho mutwumvira kuri fm 94 n'ibice bitatu no kuri fm 95 n'ibice bibiri tubibutse kandi no kuri email mushobora kudushikira mukoresheje aderesi yacu ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu burundi abantu babandanya guhitanwa n'imyiyerekano iri kibera mu gisagara cya bujumbura n'abantu bavuga ko biyamiriza yuko perezida petero nkurunziza yongera kwitoza ikindi kiringo umunyamakuru wacu desire hatungimana aratubwira uko ibintu byifashe imyiyerekano iri kiraba mu burundi yahinduye ishusho kuri uno wa kane aho hari umuntu yaturiwe hakoreshejwe ipine y'imodokari arasharatokombera muri komine nyakabiga uwo muntu yagirizwa ko yoba ari imbonerakure yatuririwe hepfo ya kaminuza y'uburundi ku ibarabara ry'icumi muri nyakabiga ya gatatu abatunga urutoke bakaba bari mu myiyerekano ariko ababa kuri iryo barabara nta n'umwe yemera kugira icyo ashikirije ku gutinya ko yohava bibazwa mu butungane leta y'u Burundi iserukiwe n'abashikiranganji bane yishikiye ahabereye iryo bara ibintu vyaheruka mu Burundi mu gihumbi kimwe amajana mirongo icenda na gatatu Edouard Nduwimana umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akamenyesha ko ari ibara ku Burundi kubona umuntu afaturiwe akaba yanahojeje ababuriye ababo mu myiyerekano ibiro twashaka izina rya leta ubwambe na mbere kwifatikanya n'umuryango n'abandi bashobora kuba ariko babura muri mwene ubu buryo tubabwira kurema ariko cyane cyane dusaba abarundi mu bihe mwene bigoye mu bihe bikomeye niho abantu benda kurushirizaho gufatana mu nda tubasabe gufatana mu nda kugira ngo ntihagire utwagwa n'ishavu ntihagire uwitwazwa cyangwa kiriya bafatane mu nda hanyuma twizere yuko ibizoza bikarangira abarundi tukabana neza hanyuma no kuri bugaheza bukamenyekana ariko dusabe yuko abantu bariko barakora mwene ibi yuko bobihagarika ibintu ntacyo bisa bisana n'ivyo twumvise bahamagariye bahamagariye abanywanyi babo n'ababayoboka ibiratandukanye by'ukuri n'imyerekano bavuga birababaje cyane biteye ubwoba ku buryo twibaza yuko aho umuntu aturirwa mwene uku murabona namwe yuko biteye umubabaro mwinshi cyane pacifique nini nahazwe umwe mu barongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yatumye ko iyo myerekano iri irabera mu burundi aratera ibyatsi abakoze ubwo bwicanyi akamenyesha yuko mu gihe abantu boza baricwa abandi bakoma amashyi icyo biyemeje cyo bakiriko kirabananira
abantu bose baba bakoze icyo kintu abantu baba bagandaguye uwo muntu ntabwo bari kumwe na twebwe ibyo bintu ntaho bihuriye n'ibyo twemera mu mashyirahamwe aharanira agatera kazi na muntu umunsi tutazaba tugishobora kubaho ubuzima bw'umuntu umunsi umuntu azoshobora kwicwa abantu bakarorera bakabikomera amashyi umunsi kwica umuntu kizoba ari ikintu gisanzwe niwo munsi twese tuzoba twananiwe ibi byose turiko turakora nta na kimwe bizoba bikimaze hamwe byoshika ko guheza ubuzima bw'umuntu ataco bizoba bikitubwiye
aho naho ni muri komine kinama aho abantu babiri baheje gupfa batewe grenade abanyagihugu baho hantu bakaba bari bashavuye cyane na cyane cyane bashavurira igisirikare kuko ngo baraswa kirorera bamurashe abasirikare babona amaso ku yandi banse gukora icyo akazi bajejwe urumva tuba bagigese bavuze ati abanyagihugu nimba mubona ko ata nguvu mufise zo guhangana izo mbonerakure batureke twebwe tuyipambanire n'izo mbonerakure ukwihorahorana kwaciye kwibonekeza aho imbonerakure yagirijwe ko yari mu gitero cyo mu kinama yafatiwe muri komine nyakabiga kwibabara rya gatandatu irakubitwa ihakwa kwicwa iyo abasirikare bataharenguka inzu yabo bagirizwa ko ari imbonerakure yabomowe abapolisi n'abasirikare ariho bari bakaba bayisanzemwo amabendera ya CNDD-FDD ibirato n'impunzu z'igisoda be n'amakarata kananga muntu atujuje kuri uno wa kane rero ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ikaba rimenyesha ko abantu 13 bakomeretse batatu nabo baritaba imana Desire Tungimana Bujumbura ijwi rya Amerika turacyari i Burundi mugenzi wacu utabita mukamusoni nawe yanyarukiye yakurikiranye andi makuru muri karitsiye ya Cibitoke ni mu nkengero z'umurwa mukuru Bujumbura
aho ni muri komine nyakabiga imbere y'umutaga kuri uyu wa kane aho umuntu yarahejeje guturirwa n'abagira imyerekano yongera yicishwa amabuye abo barira n'abafise impuhwe badatahura ibiriko biraba uwo yafashwe yari kumwe n'abandi babiri bobo bashoboye gukira uyu ni umwe muri abo twe gusa tuba tuje kuraba aho iyo sayitiri cyo kimwe n'iyo mu kamenge batubwiye yuko hari iyo ngaha mu nyakabiga n'iyo mu kamenge twodugije zitatu uyu mupfasoni yari aho imbere y'uko iryo bararigwa hari abantu babasanze muri kiya kinogo bicaye baca barababaza rero icyo cyabatumye muri kiya kinongo ujyanye n'irya shanti ngo niyo yabatumye kubera ko dufite nimero zijyanye n'ishanti tuba turababaza nimero zabo mutubwire nimero zabo za telefone barazitubwiye tugiye kuri abo dusaba bidahugije icyo tuba aricyo tubahamagarira abajene bababaze icyo bazanye muri kiya kinogo bari batatu umwe yagiye umwe ntituzi aho yirukiye ntibatubwiye aho bavuye abo bantu ngo biketswe ko ari imbonerakure kandi ngo bo bazanywe ngaho n'uwitwa kazungu akorera urwego rw'iperereza uwo kazungu yagirizwa ko ngo yica akongera agatoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibara ntiryaguye mu nyakabiga gusa urwaruka rw'imbonerakure ruri kumwe n'abapolisi bateye grenade ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muri karitsiye ya cibitoke mu bariko baragira imyerekano umuntu umwe yaciye yitaba imana ubwo nyene aho ni mu gihe mu gitondo muri iyo karitsiye nyene hari yitavye imana abantu babiri bivuye ku grenade zitatu zatewe n'imbonerakure n'amasasu yarashwe n'izo mbonerakure nyene uwo muntu baraje mu twari kumwe amurashatse ryo mu mutwe twari kumwe gutyo uwo mu ofisiye turabwira murase ngujye umu ofisiye aciye amanika amaboko arabonye arashe nyamuhungu aca yiruka amanuka muri karitsiye ya kinindo ku ibarabara bita iry'abashinwa imodoka itembereza imikate yaturiwe n'abagira imyerekano kuko bavuga ko badashaka umuntu akora abandi bariko baharanira iteka ry'igihugu muri karitsiye gasekebuye naho umushikiranganji w'amagara y'abantu yabujijwe kurengana aho yari agiye ku kazi mu gitondo aca arubaha amategeko asubira inyuma abatunganije imyerekano bo basaba abagira imyerekano kudakoresha inguvu ariko ngo n'imbonerakure cyo kimwe n'abapolisi bagerageze kureka gukoresha ibigwanisho vyica Gabriel Rufyiri aserukira amashirahamwe yishinze kugwanya ikiringo ca gatatu ca president nkuru nziza ni ukuri turasagasagiye abantu bose bariko barakora ivyo bintu ntihagire umuntu n'umwe yosubira kuko twebwe ibintu vyo guturira ni ukuri ntituri muri vyo kandi twarabishikirije mugabo kandi turasavye abapolisi bareke gukorana n'imbonerakure ko baguma babivuga cane ko ivyo bintu biriko birakogwa turumva hategwa amagrenade turasavye turasavye turasavye bumve ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa naho biri uko abarabira ibintu hafi kandi ataho begamiye babona ko ubwo bugizi bwa nabi bwose buriko bukorwa kubera leta ishigikiye uruhande rumwe kuko ngo iyo yishwe abo ku ruhande rw'abagira imyiyerekano naco bavuga ariko hapfuye umwe mu bashigikiye ubutegetsi abategetsi bahagurukira rimwe ivyo ngo vyerekana ko hari umwana n'ikinono i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tukiri kuri iyi nkuru nyine umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi agato gwasa yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije gato gwasa amubwira ko ubwicanyi bubandanya mu burundi bushobora gutuma imigambwe ititaba amatora ategekanijwe mu minsi iri imbere ko byifashe ni uko hariho kudadaza kubandanya nkuru nziza yishimikije ingendo novuga yuko atari igishinga ntahe abandanya yemeza ko abwiriza kwitoza binyuranije n'ibwirizwa shingiro bikanyuranya n'amasezerano ya arusha ku rundi ruhande naho abatemera icyo kiringo cya gatatu no guhonyango kw'amasezerano ya arusha nabo bakabandanya imyerekano ariko kimwe gusa ni uko biriko birahinduka ubu bigaragara yuko ububisha bwiyongera ko imbonerakure zambaye impuzu z'igipolisi cyangwa za gisirikare zitera amagrenade mu bariko bari mu myiyerekano zikabarasa uburyo nk'uyu munsi honyine amatwi asumira ngo zoba zishe abantu bashika ku munani mwavuze ikibazo c'abatora ikibazo c'ikiringo gatatu mwaramusa amakuru avuga ko sentare y'igihugu jejwe ibwirizwa shingiro yemeje amakuru avuga ko perezida Pierre Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwitoza mbega mu mugambi wanyu iyo sentare murayihinyuza twebwe tubona ko ari amanyanga yakozwe kuko kugira ngo iyo sentare yitugwe ubwa mbere na mbere ni uko Nkurunziza ari kuba yatanze kandidatire yiwe ni ikayanka siko byabaye rero cyabaye igihushane bagiyeyo n'uyu munsi n'uyu munota sinibaza ko arahashikana yo kandidatire yiwe ni ukuvuga yuko ari inzira batoye yo kugira ngo bemeze seni yuko nkuru nziza ashobora kwitura urumva ayo ni amanyanga nk'ayandi ntacyo bishobora gufasha igihugu ntibishobora no kudufasha gutera imbere muri demokarasi hanze nabwo uraruzi urabizi yuko urashobora kugaya urubanza nawe utubugaye intahe urubanza ruba baciye abarundi batari bake uretse na twebwe n'abandi benshi bararugaya cyane rwose muzokunguruza kugira amana kibi nta yungururizo iyo sentare igira kuko kumbure n'uwo kunguruje iyo kunguruje mu yindi sentare yitwa ko ari sentare yagomba gucira imanza abantu bakomakomeye iyo nayo uwo mukuru w'igihugu wacu yarase kuyishyiraho kuko arazi yuko abo bakomakomeye aribo bantu ba mbere barenga amategeko gusumba abandi hasigaye iminsi mikeyi ngo ikiringo cyo kwiyandikisha ku baza kwitoza ku giti cy'imigambwe yabo canke urunani rwabo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mbega icyo gikorwa mwarakiranguye mugambwe wanyu canke mu runani murimo ntacyo turarangura ariko turiko turagerageza kimwe gusa ni uko tubona yuko urabya amategeko ukuntu yanditse tubona semi hari ibindi bintu cy'inzana by'amananiza kuko hariho nka poliki irasaba abantu kandi ahantu hamwe hamwe batazoronka bivanye n'umutekano muke uhari ibyo rero urumva rero biteye impungenge kuko mu gihe itegeko rigenga amatora rivuga yuko uzana ibyabona bishika ku majana abiri ku karorero ibyo byari bihagije ni urutonde gusa wandika ariko semi icisaba ibindi bipapuro harimo ibyo ubwiza kuja kurondera mu butegetsi ivyo rero turibaza ko bishobora gucereza rero ibintu n'ikindi nacyo ni uko ntawo kwirengagiza yuko no muri iyo minsi seni nayo iba yaratanze hari mu minsi ibiro bitugurura iminsi ya gatandatu n'iminsi ya mungu ivyo biro vya leta nta namwe biba vyuguruye urumva yuko muri rusangi harimo imitego myinshi muri mu- mu- muri uru rugendo turimo muribaza ko seniyo bifite umugambi wo kunaniza imigambwe itavuga rumwe na leta irabishoboye nyene none erega ahanini yoyo abo muri CNDD-FDD bagiye hejuru bo barashima kandi barashimishwa izo nzitizi muvuze zihavuye mu mugambi wanyu murabona ko mushobora kuja mu matora nk'uko amatora ategekanijwe muri iki gihe amatora ukuntu ategekanijwe iki gihe ntibishoboka ko abantu bayajamo wowe nakubwiye ko imbonerakure ziba zirica abantu zambaye gisirikare zambaye igipolisi none ayo matora umutekano wayo uzoba ucungerewe nande birakwiye yuko amatora yigizwayo abantu bakabanza bagatora umuti wi- w'uruhagarara kugira noneho abantu bose baze mu- baje mu matora imitima itekanye ndumva rero ko nta mugambi wo gushikiriza umutegetsi aza kwitoza ku giti c'umugambi wanyu canke ku giti c'urunani mwa murimwo muzorungika muri seni ko niko ndavyumva kumushikiriza ibyo kubikora turashobora kubikora mugabo tuguma dusaba yuko amatora yoba igihugu gitekanye koko rwasa agaton umukuru w'urundi ruhande rw'umugambwe fnl murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe turacari mu burundi nk'uko muvyumvise mugenzi wacu frederic avuze hasigaye iminsi ibiri kugira ngo abitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu babe bashikirije ivyangombwa umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni ico gikorwa kigeze he ni ikibazo mugenzi wacu frederic nkundikije yabajije umuvugizi- umuvugizi wa seni prosper ntahoryamiye
Eh, nta barazana amadosiye ariko hari abaciye ku biro vya seni guhitana impapuro zimwe zimwe buzuza turindiriye ko amadosiye yabo bayazana ariko gushika ubu turiko turavugana nta dosiye turakena abanyamigambwe eka abategetsi benshi bafite umugambi wo kwiyandikisha muri seni kugira ngo baze bahiganwe bavuga ko mubasaba ibintu by'urunaniza birimwo amasinatura amajana abiri mu gihe kandi mu burundi hatari umutekano muri iki gihe ibyo ni ibintu mushobora guhindura kugira ngo muborohereze seni isigira amategeko ivyo bisabwa biri mu itegeko rigenga amatora niko bitegekanijwe Mu- mu gihe mutubona abantu baje kwiyandikisha byogenda gute mwokongereza icyo kiringo ntibishoboka ko abantu bataza kwiyandikisha hari amakuru yatangajwe avuga ko umukuru w'ishyirahamwe rya afurika yoba yatangaje avuga ko muri iki gihe mu burundi hari uruhagarara n'ingwano amatora adakwiye kuba muri seni ayo majambo yatangajwe n'umukuru w'ishyirahamwe rya afurika mu yakira gute bavyumvise nk'abandi ni iciyumviro yatanze ariko nibaza yuko inzego zijejwe umutekano mu burundi ariho ziri zibagira ico zitubwiye murashaka kutubwira mukatwibutsa abantu biyandikishije mu matora y'abashinga amateka bangana iki imigambwe yandikishije ingana iki ni imigambwe cumi abigenga batatu n'inani umenga zitatu sinabizi neza ku mutwe ariko umenga nizo nimba nihenze hari abanyapolitike bo mu Burundi nabo nyene bariko baratera kamo bavuga ko amatora atoba muri iki gihe ha- atamutekano hari mu Burundi naho tuzi ko hariho ishirahamwe ry'abasenyeri ryari ryateye akamo impande zose ngo zije mu matora y'abashinga amateka azoba nk'uko bitegekanijwe genekerezo ya mirongo ine na gatandatu y'ukwezi kwa gatanu twe tuguma dutegura amatora mu ntumbero yo kubahiriza ibiringo vyategekanijwe homwe hogira icaduka gituma bitaba tuzabirabira hamwe n'abandi ariko ubu naco sindabivuga prosper eh, ntahorwamiye murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe tukivuga ku bibera mu gihugu cy'u Burundi muri iki gihe hategurwa amatora christophe muhire umuhanga muri politiki mpuzamahanga asanga atari ubwa mbere biba ariko icyahindutse ni uko ubu abatavuga rumwe na leta bagiye mu mihanda kwamagana kandidatire ya perezida nkurunziza mu kiganiro mugi- na mugenzi wacu edi rwema bwana muhire asanga amatora azaba bwa mbere twabanza kwibutsa wenda abatwumva ni uko bwaba atari ubwa mbere ishyaka riri ku butegetsi ryiyamamaje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakikuramo nko mu matora y'ubushize hari habaye amatora yo mu mitumba bavuga ko habayeho kwiba amajwi barangije banga kujya mu matora y'umukuru w'igihugu ntibyabujije ko ayo matora aba noneho tugiye kuri ibi bibazo biriho ubu ngubu mu burundi haragaragara ko mu by'ukuri nkuru nziza arakunzwe n'abaturage nubwo harimo kutumvikana ku buryo itegeko nshinga n'amasezerano yarusha yanditse ariko byanze bikunze birumvikana ko nubwo amatora yaba mu mucyo nkuru nziza yabatsinda Ko hari donc senariyo nk'eshatu zishobora kuba senariyo ya mbere amatora ashobora kuba senariyo ya kabiri ni uko nkuru nziza ari bukore uko ashoboye abamurwanya bakururire mu mu mishyikirano n'abakururira mu mishyikirano bakemera araba batsinze ku buryo amatora barayasubika nkurunziza akomeza kuba perezida senariyo ya gatatu rero ishoboka ni uko hari ushobora kuza nk'uko imico yo muri kiriya gihugu imeze akaba yakora kudeta muri kiriya gihugu izo ni zo senariyo eshatu mbona zishoboka muri iki gihe turimo uvuze ko atari ubwa mbere ibibazo nk'ibi biba mu burundi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi byarabaye iyo ugenekereje ubona itandukaniro riri hagati y'icyo gihe n'ubu ngubu ryaba ririye Eh, iki gihe ni uko eh, abarwanya inkuru nziza bize ubundi buryo bushyashya icya mbere ni uko inkuru nziza asa n'aho yakoze kudeta y'itegeko nshinga ubu ni ukuvuga ngo n'abakurikiza amategeko mu burundi ntacyo bashingiraho kuko kuva yaremeje ko kandidatire yiwe izabaho buriya igihe azaba yayitanze bizaba bigaragaje ko akoze kudeta amategeko nta shingiro azaba agifite noneho ikindi bitandukaniyeho ni uko noneho abamurwanya nubwo ari bake ni igisobanuye ko uretse kuba eh, amategeko yanditse mu buryo budasobanutse akaba inkuru nziza yarabirenzeho mu mu buryo eh, byari byanditse eh, ubu ngubu noneho bize uburyo bwo kujya mu mihanda uburyo bwo kujya mu mihanda nabwo buragaragara ko abo batwara mu mihanda ni bande ni abana bato ni ba bandi ishuri ryananiye abadafite akazi ni abantu bato abenshi majorite ni abantu batoya abo batoya nabo iyo bagereranyije na popirasiyo y'uburundi hafi miliyoni icumi zirenga usanga ari minorite mu by'ukuri irimo mu mihanda uravuga ngo abantu bari mu mihanda ubu ngubu ni bakeya ugereranije n'abantu bashobora kuba bashyigikiye perezida nkuru nziza cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd ariko nanone hari ikindi kibazo cy'igitutu ah, guverinoma ya nkuru nziza ik- ikomeje kotswa cyane cyane n'amahanga ibihugu nka leta zunze ubumwe za amerika ibihugu byo ku mugabane w'uburayi Ah, uyu munsi ah, perezida wa komisiyo ihoraho y'umuryango wa afurika yunze ubumwe nkosazana zuma yavuze ko mu gihugu cy'u burundi amatora adashobora kuba kubera ikibazo cy'umutekano muke uri muri icyo gihugu icyo gitutu cyo ubona hari icyo gishobora guhindura ku cyemezo nkuru nziza yafata cyangwa se ishyaka rye keretse abantu badasobanukiwe n'ayo mahanga ziriya kominike bashyira ku mu- ku karubanda akenshi ziba zitandukanye n'ibibera ankulise byanze bikunze buriya sendede na nkuru nziza bafite ankulise ibintu bitavugwa mu bunyegero ibintu bitavugwa mu itangazamakuru byanze bikunze icyemezo nka kiriya gikomeye nka kiriya cyo kuhonyora amategeko ntabwo bagikora badafite ibihugu muri ayo mu- mu- muri ayo mahanga nyine wavugaga bisobanuye iki bisobanuye ko ibyo bakora byose ntabwo ari ubwa mbere za kudeta twumva umuntu yakoze kudeta akajya ku butegetsi amahanga akamwamagana akamwamagana ariko nyuma y'amezi atandatu nyuma y'umwaka ugasanga yicaranye ku meza asangira za champagne n'abo baperezida b'ibihugu b'ibihangange ariyo mpamvu njyewe mbona ko ibirimo bivugwa mu matangazo y'amahanga ntacyo bivuze igifite icyo kivuze cyane ubu ngubu ni uburyo abarundi bari bubyitwaremo christopher muhire umuhanga muri politike mpuzamahanga ndagushimiye cyane kuri aka kanya uduhaye ku ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane namwe
nshuti twari kumwe mbere yo gusoza ibiganiro byacu tubabwire muri make amakuru avugwa kuri uyu mugoroba yego twababwiye mu burundi yuko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika i- nawe i- a- avuga ko am- umutekano utameze neza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amate- amatora a- ategekanijwe abe mu ijambo yashikirije aho yarari ari ya Addis Ababa Nkosazana Dlamini yavuze ko ishyirahamwe arongoye ritazorungika umugwi w'abahagarikira amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi aho ni naho duherereje ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye kandi na fatuma Al- alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na jewe oriyani itanga ishaka na eugenia mukankusi tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi twongeye kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera isa kumi n'imwe n'igice mwese rero mugire ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.